Ini Radio Izvidja Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo ibiganiro tubashikiriza turi mu ngo zacu kubera ikiza c'umugera wa korona naho uyo mugera wa korona wahagaritse ibikorwa bitari bike mu bihugu hafi ya vyose vyo kw'isi ejo wari umunsi ugira icenda mu gikorwa co kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu burundi bamwe mu bakandida barashikiriza imigambi yabo seni nifata ibintu mu buryo seni nitunganye ibyo twabasavye mu bazure amabiro y'amatora nibashire abanyamigambwe bose uyo ni gaston sindimwo umukandida w'umugambwe iprona ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikorera utwabo uyo nawe ni diodone nahimana umukandida yigenga mu rwanda abarima imbuto mu karere ka rusizi mu kiyaya ca bugarama n'amasekiteri agikikije bidogera igihombo bategwa no kubura isoko mu gihugu ca uganda ho perezida yoweri museveni yongereza indwi zibiri ikiringo c'itegeko riziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo tamara imbere ko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fideli ishyirahamwe mpuzamakungoni ryatanguje igikorwa cyihutirwa cyo gusabira Malawi amafaranga yo gufasha muri iki gihe cy'umugera wa korona umutunganyabikorwa wa oni muri Malawi maria Jose Torres ashikiriza ko hakenewe imiliyoni ijana na mirongo ine z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha icyo gihugu mu mezi atandatu ari imbere Malawi iza imaze kuronka abantu mirongo ine n'umwe banduye covid cumi n'icyenda na batatu bamaze gupfa uwo mutegetsi wa oni torres avuga ko ayo mafaranga bayasabye bari kumwe n'amashyirahamwe ategamiye leta atekanywa gufasha abantu bashika imiliyoni indwi n'ibice bitanu bwagize ingaruka z'ico kiza ni hafi ica kabiri c'abanyagihugu bose mu kwezi guheze leta ya malawi yarasabye izindi miliyoni ijana na mirongo icenda na zine z'amadolari yo gukoresha mu kwitegurira no kurwanya ico kiza mu gihe co yanzara umushikiranganji wa kenya w'amagara y'abantu ashikiriza ko abantu bashasha mirongo ine na batanu banduye umugera wa korona ku munsi umwe mu gihe ico gihugu kiriko kirakora ibishobotse kugira uwo mugera ntukwirakwire umushikiranganji mutani kagwe yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku murwa mukuru Nairobi yavuze ko ivyo bitigiri bitari bwigere biboneka mu kiringo c'indwi umunani kuva umuntu wa mbere abonetse ko yanduye Kenya isangira ubibe na Somalia igihugu naco nyene kimaze kuronka abanduye barenga amajana ndwi na mirongo itanu na mirongo itatu na batanu bamaze gupfa nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika uwo mushikiranganji ku munsi wa gatanu yatangaje ko batanguye gupima abantu ku bwinshi ariko leta yashikirije ku munsi wa mbere ko abaza kwipimisha ku buntu ari bake cyane kandi bikazogorana guhagarika ikwirakwira ryawo abaenjeniyeri hamwe n'abadogiteri mu by'ubuganga bo muri afurika y'epfo bariko barakora bihuta imashini zizimbutse mu ntumbero yo gukemura ikibazo c'ubukene bw'imashini zifasha abarwayi ba covid cumi n'icyenda guhema afurika y'epfo ikeneye izo mashini ziharurwa mu bihumbi mu gihe abanduye uwo mugera umwe n'ijana na mirongo itatu n'umunani umaze guhitana afurika y'epfo nicyo gihugu cya mbere giteye imbere ku mugabane wa afurika kandi nicyo cyasinzikajwe n'uwo mugera wa korona kuruta ibindi ni mu gihe abahinga mu by'ubuganga muri afurika y'epfo bavuga ko ico gihugu gishobora kuzoronka abazokwandura benshi mu kwezi kw'indwi canke ukw'icenda perezida w'ubufaransa emmanuel macron yararemesheje abavyeyi amashuri hamwe n'ibisagara mirongo itatu by'ico gihugu kuri uwa kabiri ku ngingo yafashe yo kongera kugurura amashuri mu ndwiza iyo ngingo ya perezida macron yo kugurura amashure hamwe n'iyindi mirimo ku munsi wa mbere yarateye impungenge abavyeyi bamwe abigisha n'abategetsi kuko bavuga ko ifashwe hataragera macron yashikirije ko abakuru b'ibisagara babura amatari hamwe n'abigisha babu- bazomenyeshwa mu mpera z'iyi ndwi ingene amashuri azokugurura mu ntara zabo umugwi w'abahinga ba oni kuri sudani y'epfo baragabisha ko umugambi w'amahoro muri ico gihugu ushobora kuzoburizwamwo bavuga ko leta y'ubumwe iriko irasubiranamwo ku bijanye n'uburongozi bw'inzego z'umutekano hamwe no kurwanira ubutunzi aho kubandanya ishigwa mu ngiro ry'amasezerano uwo murwi wabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano mu ndwi iheze ko abateye umukono ku masezerano y'amahoro bananiwe kubahiriza ikiringo cyo gushyira hamwe abarwanyi babo bagiriza abakomanda b'igisirikare ca leta hamwe n'abo iyindi mihari gutegeka abarwanyi babo kuguma hanze y'ibibanza byo kwegeranirizwamwo hamwe no kugumya ibigwanisho kugira bazobashe kongera kurwana mu gihe intambara yokongera kwaduka perezida wa venezuela nicolas maduro yavuze ko abanyamerika babiri bari mu mugwi w'abacangero bagerageje igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwigarurira igihugu mu ntango z'iyi ndwi maduro yabishikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri yerekana n'impapuro ziranga abo banyamerika bari mu bantu cumi na batatu bananiwe ico gitero cyabaye mu ijoro ryo kuw'imana rishira uwa mbere igisirikare ca venezuela cashikirije ko ako kagwi kateshejwe bamwe baranafatwa aho kagira gahungire mu gihugu kibanyi ca Colombia abantu umunani barishwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarahakanye ko leta yiwe yagize uruhara muri ico gitero ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa amerika nabwo bwarahakanye kuri uyu wa kabiri ko bubifisemwo uruhara
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye uburundi kugwiza kabiri igitigiri cy'igiciro cy'ikawa kuvuza abakukuruke mu kazi niyo migambi mikuru mikuru gaston sindimwo umukandida wa hiprona yashikirije abanywanyi biwe bo mu ntara ya ngozi Gaston Sindimwo akaba yaboneyeho n'akanya ko kugabisha umugwiseni eh, ku busuma buriko burakorwa mu itangwa ry'amakarata ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Desire yatunga imana ari Kigali mu Rwanda ku kibuga cy'inkino ku gasaka kiri hagati mu gisagara ca ngozi niho gasito sindimwo ariko harahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yiyamamarije kuri uno wa kabiri muri iyo ntara isanzwe iri mu za mbere zimbura ikawa nyinshi mu gihugu cy'u Burundi uwo mukandida wa iprona yemerera abanyengozi ko igihe bomuhunda amajwi ico gitegwa kizosubira guhabwa agaciro abakirima nabo bagatuburura iyi ntara yanyu ya ngozi niyo yari itunze igihugu mu kawa mugabo uno munsi benshi ntibakirima kawa kuko karatitutse tugiye gusubiza iteka abarimyi b'akawa mbere tukanabemerera yuko isizeni y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe muramutse muhuza amavuta y'umugabo adafite na iprona igiciro cy'ikawa kizoduzwa inshuro zibiri bamwe bari bamaze iminsi baheranira abarimyi ku mugambi udasigana iprona ntibizosubira kuko na kare murazi iprona igitwara ku isi izeni abantu bose bamerwa neza ikindi tubemereye intara yanyu ni intara iteye imbere ni intara ishobora kuba ikigega cy'uburundi twifuza rero yuko iyi ntara ya ngozi itsimbataza izindi ntara ku buryo aha aha haba isoko ishobora gushorera izindi ntara kugira ngo zitere imbere atangorane muri kino gihe ariko haratangwa amakarata y'itora gaston sindimwo yagabishije umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni amenyesha ko hari ubusuma bugaragara ariko barakorwa n'abajejwe intwaro asaba uwo mugwi kutagira aho wegamiye kugira uzotsindwa azoshiraho intaha ishize atakangonongono turasubiye kugabisha seni seni nifata ibintu mu buryo seni nitunganye ibyo twabasabye mu baguye amabiro y'amatora nibashire abanyamigambwe bose ku buryo uzotsindwa amenye ko yitsindiwe atagora nimba bashaka gutegura amatora meza kubera iki basaba ati ngo ntibashire umugambi umwe wonyine gusa ni kubera iki turasabye uyo mugwi seni kandi uheruka gutora gutanga amakarata mbega twomenya yuko amakarata amaze guhabwa abantu angana gute kuko ayo yatanzwe abantu nibo bazotora ayo y'abandi batarayatora ari hehe abiswe hehe ko turiko twumva yuko abakuru b'imitumba bariko baja gutora amakaka bayaha abandi tukumva mbere hari n'abandi bariko bakora za karanamuntu baziha abandi kugira ngo bazoje gutora ubwo ni ubusuma bwigaragaza nayo Dieudonne Nahimana mukandida yigenga yamamarije mu ntara ya Kayanza aho yagarutse cyane ku ndero y'urwaruka amenyesha ko igihe yotogwa indero mu mashuri yonagurwa abana bahejeje bashobore kugira icyo bamariye igihugu cabibarutse uyu munsi urabona ko abana b'abarundi n'abarundikazi benshi barashobora kuronka baza kwiga ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikorera utwabo ariko n'amashure ya leta tukagira akanovera kugira ngo umunyeshuri aheze ishuri aheze ishuri ashobora kwironderera akazi ashobora no gushobora kuronka akazi igihe bikenewe turifuza yuko ya masaje abantu bagira baheze amashuri aca tuba baronka bwa burambe bumwe iyo abantu bagiye gusaba akazi basaba ngo mbega mufite uburambe bw'imyaka ingahe ariko ntibazorinde gusabwa imyaka itatu kubera ko tuba twashigikiye cyane ibijyanye n'ingene ya masaje bya bindi bakora bakiri ku ishuri bizoba ubumenyi bukwiye kugira ngo igihe bagiye gusaba akazi babone yuko mu by'ukuri bafise ubumenyi buhagije umukandida wa CNDD-FDD kuri uno wa kabiri yiyamamarije mu gihogazi mu ntara ya Karusi abandi basigaye bakaba bahisemwo kuruhuka Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika urakoze desire kuri iyo nkuru mu rwanda mu karere ka rusizi gahana urubibe n'igisagara ca bukavu muri kongo abarima imbuto mu kiyaya ca bugarama n'amasekiteri agikikije baridogera igihombo bategwa no kubura isoko umumenyeshamakuru wacu mu ntara y'uburengero bw'u rwanda temistokle mutijima yaduteguriye ibindi kuri iyi nkuru zizaguraga bitanu utagira magana abiri dore ngaye magana abiri ngaya ngaya uyarebye imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu izo zihingwa cyane mu kibaya cya bugarama n'imirenge n'igikikije ni ukuvuga gitambi muganza na gikunda mvura nubwo ku mwero wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo zicyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye yenda tukaba tutakunguka ibya kiranga ariko niba tukabona irasi y'abantu bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani nta nzira nibura twatabarwaga n'abajya ku gisenyi abajya ku gisenyi nabo bari kuza umwe umwe akaza yifitiye iryo bera yumva ashaka agatukamiza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nk'uko tutabishaka muri ibi bihe inzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera covid cumi n'icyenda mu isoko rya bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto umubare w'abacuruzi uraruta kuri uw'abakabaye babagurira ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije urareba indimu twabuze abakiriya no turi kwimana ntibase mbere yaguraga gutu biragura gutya yaguraga ibihumbi bitanu bitandatu none ubu iri kugura icyatanu n'igihumbi twahombye kwa abahinzi banitaye mbere nibura ibase yahagariraga mu bihumbi bitandatu birindwi none bari kuza baduha igihumbi cyatanu gusa ko kuko ni ubucuruzi turiho ubu turahagaze gutya twabuze umuntu utugurira umuvuko nyamuvuko mwiza ni ibihumbi bibiri wa kiro jana ubu mukarasi wazanye akagatiba namuhaye ibihumbi bibiri nongeyeho igihumbi kuyo nari kuza ubu ntayanga dore imifuko iyi ni imifuko ibiri bampaye amafaranga ibihumbi bitatu icyatanu icyatanu icyo gihombo abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko abakongomani bacomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ndi turi kurya mwadukorewe ubuvugizi abakongomani nabo mukabaha udupfukamunwa bakaza bakaduta gutabara hano muri iri soko ni ukuri turagowe twebwe turagowe ntibatubabarire badufungurire imipaka basi n'abakongomani bajye babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara iratwishe pe icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa uburyo abakiriya baturutse muri kongo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera psf mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu bwana uyu musaruro uba wagezwa i kigali kuko duhamya udashidikanya ko i kigali hari isoko rinini by'amahire noneho ubungubu noneho abantu bemerewe kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatanye twizere kuzabonamo igisubizo yaba abatuye mu kibaya cya bugarama ndetse no mu mirenge ihegereye igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwamo uruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari wari uhashyira temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokre mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaha mirongo irindwi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni yongereje indwi zibiri ikiringo cy'itegeko riziriza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yatangaje ko urugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa korona rutararangira ibyo dushyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu ignatius rahizi ari muri uganda mu bitekerezo by'abanyagihugu bakomeje kunyuza ku mbuga zitandukanye nko ku maradiyo amateleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uko abantu batanejejwe n'iby'umukuru w'igihugu yari yavuze ubwo yari ategerejwe gutangaza ko abantu bemererwa gusubira mu buzima busanzwe dore ko igihe cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda korona arimo guma mu rugo cyari cyarangiye ati ntabwo kwanga kuryama kubera ko utinya kurota nabi no kubera iyo mpamvu dushingiye ku myiteguro myiza twatangira gufungura akazi buhoro buhoro twigengesera kugira ngo tutonona ibyiza tumaze kugeraho nko kuba twarashoboye kugabanya umubare w'abanduye iyo ndwara akaba dufite umubare mukeya cyane w'abanyagihugu n'abanyamahanga banduye muri iki gihe cyose mirongo itanu na batanu akaba barakize kandi akaba ari nta n'umwe wari wahitanwa n'iki cyorezo mu bikorwa by'akazi byemerewe kongera gutangira harimo amaduka manini acuruza ibintu by'ibanze mu buzima amaduka y'ibikoresho by'ubwubatsi inganda zose ibigo by'ubwishingizi hamwe n'ababuranira abandi mu by'amategeko kubera ko izo serivisi zikenewe muri iyo mirimo ibi byongere ku bikorwa bitigeze bihagarara birimo akazi ka leta k'amashami amwe n'amwe inzego zishinzwe umutekano ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ibikorwa by'ubutabazi ariko imipaka yose yaba iyo ku mazi no ku butaka hamwe n'ibibuga by'indege byo biracyafunze nyamara ariko abanyagihugu babona ko ibi bidahagije kuko mu byemerewe gusubukurwa hariho ibitakora ibindi bigifunze nk'abafundi b'imodoka bemerewe gusubira ku kazi ariko amaduka acuruza ibyuma bishasha by'imodoka akaba atemerewe gufungura ikindi kitanejeje abantu ni uko utabemerera ko imodoka z'abantu ubwabo zasubira ku muhanda hamwe n'izitwara abagenzi rero akaba bibaza ukuntu abemerewe gusubira ku kazi bazakageraho imodoka zitwara abagenzi batazemerewe gukora nyamara ariko nubwo ibi hari abo bibabaje hari n'abandi bababajwe n'icyo kurya cyonyine ibindi akaba atari ngombwa kuri ubu nubwo leta yatangije gahunda yo guha ibyo kurya abantu barenga kuri miliyoni ebyiri babarirwa mu batishoboye na cyane cyane mu mujyi wa kampala abenshi ntibirabageraho bamwe muri aba babaye cyane ni impunzi zimwe zitaranamenya neza niba zizabona kuri ibyo byo kurya leta irimo gutanga ku byerekeye imfungugwa ni ukuri impunzi zimerewe nabi nibyo leta ya uganda yaratanguye gutanga ibyo kurya ubwo hasigaye kumenya yuko twebwe nk'impunzi natwe turimo ibi ndabivuze kubera hariho aho batanguriye uko tumaze kuronka abidoga bavuga ko atashoboye kuronka ibyo kurya kubera gusa ari impunzi ugasanga no ku mu binyamakuru bavuga yuko yuko ibyo kurya ari ibyo abanyagihugu gusa yuko impunzi zitegerezwa kujya mu nkambi ariho ziteza kurongera ubufasha bwazo ariko kuri iki nasanze ababivuga bose bategeza kuba nimba batabigira nka nkana kuyiyobagiza amateka y'igihugu cyangwa amateka araba impunzi ngaha muri uganda nasanze batazi yuko impunzi za kampala zigengwa n'amategeko itegeko ryo mu bihumbi bibiri na gatandatu ryerekeye impunzi mugabo nta shyirahamwe na rimwe y'aba opm y'aba uncr irigera ikura n'ijambo mu kanwa kugira ngo inahumurize impunzi babereke ingene bashobora kwibeshaho bashobora kwifata mu ntuze muri iyi minsi ikomeye hagati aho umubare w'abanduye covid cumi n'icyenda waraye wiyongeyeho abandi bantu umunani basanzwemo iyo ndwara kuri abo batandatu akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka babiri nabo akaba ari abanyagihugu ubu umubare w'abanduye korona mu gihugu akaba uhagaraye kuri mirongo cyenda na barindwi kandi muri rusange abantu mirongo itanu na batanu akaba barakize iyo ndwara bakanasezererwa mu mavuriro abantu basaga gato ibihumbi mirongo itatu n'icyenda nibo bamaze gupimwa mu gihugu cyose kuva aho icyo cyorezo cyagiriye muri uganda mu kwezi kwa gatatu mu karere ka Masindi ho ikigo cya polisi kirimo abapolisi basaga ijana hamwe n'imiryango yabo bose bashyizwe mu kato nyuma y'aho umwe mu bapolisi bo muri icyo kigo yasanganywe ubwo burwayi Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza kuwa gatanu itariki ya mbere y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri urukiko rw'ibanze ku rwego rw'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika rwaciye urubanza ruvuga ko ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore y'igihugu itsinzwe iyi kipe isaba umushahara ungana n'uw'ikipe y'abagabo y'igihugu uru rugamba rw'aba bagore ni rwo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya leta zunze ubumwe za amerika united states women's national team uswnt mu magambo ahinnye niyo ya mbere ku isi ku rutonde rwa fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi urutonde nyine mu rwego rw'abagore niyo kipe ya mbere ifite insinzi nyinshi mu rwego rw'abagore mu mupira w'amaguru kurusha ibindi bihugu ibikombe bine by'isi igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imidari ya zahabu ine mu mikino ya olympique igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu ibihumbi bibiri na kane ibihumbi bibiri n'umunani ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibikombe umunani bya concacaf igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na kabiri ibihumbi bibiri na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani concacaf ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa amerika ya ruguru iyo hagati no mu birwa bya Caraïbe rimwe rero mu mashami atandatu ya FIFA USWNT yatwaye kandi ibikombe icumi byose byitwa Algarve Cup mu bihumbi bibiri ibihumbi bibiri na gatatu ibihumbi bibiri na kane ibihumbi bibiri na gatanu ibihumbi bibiri na karindwi n'umunani ibihumbi bibiri na cumi ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Algarve Cup yiswe mini FIFA Women's World Cup bishatse nko kuvuga ngo agakombe gato k'isi ka FIFA k'abagore ku rwego rw'isi iri rushanwa riba buri mwaka mu gihugu cya Portugal rihuza amakipe akomeye y'ibihugu y'abagore ku rwego rw'isi ngibyo muri make ibigwi by'ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya leta zunze ubumwe za amerika us WNT ikipe y'abagabo y'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika basaza babo yo nta gikombe na kimwe mu marushanwa ya FIFA iratwara nyamara nk'uko aba bagore bareze bavuga abagabo nibo bahabwa amafaranga menshi mu mishahara mu macumbi n'ingendo iyo bari mu marushanwa no mu bindi bitandukanye ikipe y'igihugu ikenera FIFA nayo burya isumbanya cyane amafaranga iha amakipe y'abagabo n'ay'abagore urugero mu bihumbi bibiri na cumi na kane ikipe y'abagabo y'ubudage yatwaye igikombe cy'isi fifa iyiha amadolari miliyoni mirongo itatu n'eshanu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ikipe y'abagabo y'ubufaransa yatwaye igikombe cy'isi fifa iyihemba amadolari miliyoni mirongo itatu n'umunani yose hamwe ni amadolari miliyoni mirongo irindwi n'eshatu aruta inshuro zirenga cumi n'ebyiri miliyoni esheshatu gusa yose hamwe fifa yahembye ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya leta zunze ubumwe za amerika uswnt imaze gutwara ibikombe by'isi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uswnt yareze mu rukiko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya leta zunze ubumwe za amerika united states soccer federation cyangwa USSF mu magambo ahinnye ivuga ko rikora ubusumbane n'ivangura yishingikirije by'umwihariko ku mategeko abiri Equal Pay Act ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu rivuga ko abantu bose bagomba kugira umushahara ungana iyo bakora akazi kamwe na Civil Rights Act ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane igika cya karindwi aya mategeko yombi aca ubusumbane n'ivangura hatitaweho umurimo amoko ibara ry'uruhu idini igitsina n'inkomoko abagore ba uswnt basaba ibirarane by'imishahara y'amadolari miliyoni mirongo itandatu n'esheshatu byabaye agahomamunwa mu iburanisha abavoka b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya leta zunze ubumwe za amerika babwiye urukiko mu kwezi kwa gatatu gushize ngo aba bagore ntibashobora guhabwa umushahara ungana n'uw'abakinnyi b'abagabo kubera ko abagabo bafite ubushobozi buri hejuru mu rwego rw'ingufu no kwihuta bijyana n'inshingano zirushijeho ibi byateye impaka zikomeye mu bakinnyi no muri rubanda muri rusange bituma perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya leta zunze ubumwe za amerika carlos cordeiro w'umugabo yegura ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatatu gushize yasimbuwe na visi perezida we cindy parlo con umugore wakiniye ikipe y'igihugu igihe kirekire wahise yihutira kubwira urukiko gutesha agaciro ariya magambo ariko ntibyabujije urukiko guca umwanzuro ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri ko us women's national team itsinzwe abakinnyikazi ba uswnt nk'uko babitangaje baratangaye barababaye cyane kandi bakubiswe n'inkuba itagira amazi ariko bavuze ko batazatezuka ku ntego yo guharanira uburenganzira bwabo uburinganire no kurwanya ivangura bityo biyemeje kujurira bavuga ko basanzwe ari impirimbanyi kandi bamenyereye insinzi ko rero bizeye no kuzatsinda mu nkiko ikibazo cyabo cyageze no mu rwego rwa politiki babonye inkunga ikomeye cyane ya joe biden wabaye visi perezida wa repubulika imyaka umunani kandi wizeye kuzaba kandida w'ishyaka ry'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha yandikiye uswnt kuri twitter ati mwicike intege urugamba rurakomeza arakomeza kandi ati namwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya leta zunze ubumwe za amerika nimushyireho umushahara ungana kuri bose aka kanya niba mutabikoze igihe nzaba umukuru w'igihugu muzajye gushaka ahandi amafaranga yo kujya mu gikombe cy'isi bisobanuye ko joe biden aramutse atowe guverinoma yahagarika amafaranga iha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihe ryaba ryanze gushyiraho imishahara ingana ku bakinnyi b'abagabo n'abagore nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza no gusangiza abanywanyi b'ijwi rya amerika yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaz gmail akadomo com mugire umunsi mwiza rero mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo kumubwira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.